صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما تدري محاضرة مفتاح القلبين فراغرتك قلبي لميني أكمتي أرجتون دندهم كجورتي محاضرة قياسة ديتاتيج طيب قبتي دبر سنسني ولين ولك أبسي سني ختيان يتلف جاتها في جارتين خل isaa wal jaalachuu mana keessatti jaalalchi isaa mana keessa wal jaalate tun hawaasni irratti arguun barbaachisa. Hawaasni irratti arguun barbaachisa. Bali numaatu dirqama jechuudha. Akka itti dirqamaa jaarsaa fi jaartii mana keessa wal jaalatanii hoggaa ala gabbaahan yoo ni fi hafuula bareedaa walii kan hin yoo ni fi gartee waan yoo namni hamataa wal dhaabute namni alaa kun gartee naamusa isaanii hamana keessaa seenee jira jechuudha. maali jaartiin aba dubar jaarsa kabajju hararati jedhan ayyaayye tayib yaruma dura isin argan sadarkaa jaartiin jaarsaaf qabdu kilmaa takkaa fi lama waa'ee jaarsaa irraa gaafatan akkaanii fi namtittiin tun takkaa muccoon tun jaarsasii kana ni jaalattii namni beeku akka heegada namni alaa bultii isaanii tanatti olola hin oofne jechuudha. Tayib. Haytaan. عدم التكبر والاحتقار جارتا بجارتي منا كيستي بونا في تفي والغرسي سلم يرو غري جارسي بونا تك يرو غري جارسي بونا تكا جارتين بون تويج جارسي جارتين خبجو جارتين جارتا خبجو حاسوني إسا ولدت حاسون حاسو ججباتكم حتى إلمان إسان جدو جرين لين يرو تكتك منا كان خيسا قد إسا ولد بطن دينا جراتشو إتول فاتيجو maaliif dubbii jajjabduu isaa walitti dubbatan kanaafuu maaliif yeroo hedduu rakkinni gartee gama jaarsaatiin dhufa jaarsi jaartii tana yeroo hedduu waliin taphatu mana keessatti waliin taphatu waliin taa'ee azzawja amaama azzawja xifluun kabiir azzawj amaama azzawja xifluun kabiir jaarsi kun fuula jaarsii duratti ilmoo guddoo yoo itti ilaalta daa'im walaakin guddaa nama waliin taphatu mana keessatti. amma yeroo gorii haasa'u kan dhageessa jaartiin yoo fi garaa si agarte gaarii miti akkasin gaani jaartiin garaa si agaruu miti atii qullaa firaasharra bira teessu akka garaa dhaqeetti baatetti si arku jirti garaa keessa argu maaltu si da'u maayitan yeroo hedduu wanni bultii diigaa jaarsi mataa isaatti waan dalagu dalagee jaartiin hin mareetu waan kana jaartii tokko qabdi lakki dhalaa waan akkanaa wajjin hin mareetanii dhiisaa jira dhalaa waan akkanaa waliin hin mari'atanii dhiisa. Walaakin ammoo bakka firaashaatti itti ajamutti naa jiru bakka firaashaatti ni mari'atti amma mari'attu ni mari'atti eega akkas taate jaartii ta'e wannummaan garaa na agarsiite namtichaa jaartii wajjin rafee haati ilmoo jaartiin kee garaa sin argin jetteeni haasa'u gidee jaartii wajjin rafu uraatii gara gareetu ansoola fira darba jaa namichi ansoola fira darba. Maali rakkinni kee kun jennaan baru maatii annaa dhaame jaartiin kee garaa sin argin nan jette. Waliigalii jira. Wanni akkanaa kun kalima tu'akhira lxubba an makaanihi. jechi akkanaa kun jecha jaalala bakka jirurraa of boodatti as deebisa hoggaa ta'u miftaaxul qalbeen bakka kana maal ta'uu qaba wanni mana keessa dalagamu wanni namtichi dhuunfa dalagu jaartii isaati yoo mari'ate rakkina xiqqaa guddaa jaartii yoo mari'ate furaan qalbii lameenii bakka kanatti ni argama jechuudha. Kaytaan كلمات وحركات ونداءات للتنبيه اللي تهز مشاعر الرجال جارس خيام جارتي تيامي من خيستي أكشيني أكاتا لتي من خيستي تبتو جارتي تيتنا بكا جروتي سوخني خيسا فتا مكا يامي يامي ساتي يام تتنتي قاما قلبي نسين الأصول غيسو چوران سيخون سر جو سنبو دوان جتون سين جالت أجي دچا كنا نمين فيدا وجه يو جيلي سين جالت مجا چرا بدا سين جالت مقال يامي مقائسي كلمات مترادفات نداءات مترادفات واحد تلو الآخر فاروت أنا ولد أبي في ولد أبي ولد أبي وقاني فيك عمق قلبي في بكتك سبرت الزبي لتبري داخل سين جهالة دجي قل لها بصراحة والله أنت جميلة وقام بريد دم نما أكي خيتي بريد برباديتي أبي زي تستحق ذلك المدح فاروس أنا قودتي هذه الماخذتي هذه الماخذتي مقام فاروس قودتي طيب kaitiyan yeroo hedduu amma durallee dubbannee jirra bakka yaaminaa kanatti yeroo hedduu dhalaan gariin takka dubartiin gariin jaarsa isaanii kana hawaasa keessatti yoon fi haajaan maqaa isaa dha'uutti geesse jaarsa kiyya akkas zeen qaanyi isaan biratti inni akkas ze'ee jaalal inni eenyu inni kun eenyu baanti abbaa mana isii baanti inni akkas ze'e isiin akkas jettee haadha mana isaa kana maqaa yaamee hawaasa keessa maqaa dha'uun irraa du'a. Gaafa kanallee ati furaan gartee qalbii lameenii si harkaa bu'ee jira. Maqaa isii irra bareedaa maqaa isii hawaasa keessa yaame. Haati mana kiyyaa midhaan onneetiyyaa waan jecha babbareedaa hawaasni hoggaa dhagee ummanni lameen kun dhugaa wal jaalatan. Ummataaf tahii azzawja almisaalii kuunii lil'umma azzawja almisaaliyya. Jaarsi haa ta'uu itti gatakkaa dura ta'aa takkaa nama gartee hawaasni if keessatti maqaa gaariin dubbatee uduwa kan namni itti ilaallatu haa ta'u jaarsi. Wallaahi mana isaanii bari yoo dheeyite uummata saba akka isaanitti wal jaalatan ulaan raayii bara akka isaanitti wal qeebalan namni kun sii kan haa dubbatu akkasitti. Yeroo takka takka jaartii ta'e hadiyyaa fiddee fi yeroo kannituuf harkumarraan kaayin akka torbaan dabare dabarsinetti ولكن يرو تك تك وان بريدة ويتك بتيف الدقة نتاف بشارة بماذا بعبرات من الدموع جت بريدة جيني وان خلي تسخني في إن ما نصوصي نقرتو يجربوسي هقعت بوتة إن ما نكون قلبي تسينيتو أتين كون يرو من كيسا والأبدن آرافي إفنياتو في أتين فولة تكون أصوين فين خدتين سينشتو في تكون تيسين ما بوتة أنين تيسي مدويت yeroo amma jirtu kanatti jaalala keessatti yoo imimmaan sun gabbuuse onneen tee gammachuu argatte jechuudha. Imimmaan gartee hiraar irratti bu'u gammachuu keessatti maaliif itti fayyadamu? Silaa imimmaan hiraar bu'u yoon itti gammachuu keessatti deebisan jaalalti tun guyyarraa himme hiraa deemti walkalimu xayyibu walkalimu xayyibu yakhruj nabaatu bi'idni rabbi. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا إما لا تبوس قم تشوف لبنان مناخي خيستي isin lameen qofaa miti ilmaan keessan isinii kana gidduutti nagaya argatan jechuudha. Nagaya argatan. Kayyaanu adawaatu attajammul. Adawaat attajammul. Jaartiin jaarsaa maaliin bareeddii torbaanirraa yeroo wadatanii ka hojii mana keessa ta'an magaalaa irra waan dhalaan ittiin bareeddu chuulaa jira jechuudha. Yoo ati ilaalcha si biratti waan laafaadhaan walaakin dhalaa biratti waan guddaa taxsabuun hayyinan وهو عند الله عظيم ati yoo laalte waan xiqqaa jaartii kee magaalaa dhaqe laapistik bitiif maali laapistik bitiif hamuuraa bitiif as garagalii ayilaayina as garagalii liibguloos maskara waan dhalaan nyaaraan dibatu waan dhalaan hidhin godhatu waan dhalaan fuulatti dibatu waan maqaan isaa tuula akka jireessu. Maallaqatti kannitee magaalaa dhaqee laapistik hami haraama miti namni gariin laapistikii dhiimaa godhuun haraam haraama miti. Uumaa rabbi jijjiiruun bakka kana hin jiru jaartiif babbareeffatu bakka jaarsaaf bakka babbareeffatu kana irra jira maskaraa biti waan gartee nyaaraan fo'anii jiru nyaara kana gara akkasii walii uummataf ha fo'anii ni jiru as gara galii piisichii jira liib giloozii jira ammallee liib laayinaa kayyidii tan akkanatti masfaratti baasu liib biigii jira hidhuma tana goddi battee kayyidii tan akkanatti qofa furdisu walii gala jira as gara galii aayilaayinaa waa hedduu jira kan dhalaan jaarsaaf itti bareedu hinjiin jaartiin xiyya lamaa sadii dhalte amma manguddoodhaatiin nuti ilmaan immoo warra hinjiin jaartii ta'e mooraalis eegiif yoo isiin akkasitti kasiif eeggamtu taate ilmaan sagal kudha yoo waliin dhalte amma torbaatama saddeetamatti jaartiin tun jaarsa biratti sadarkaa guddaa qabdi if tottolchite jechuudha yoo hinkaan isii takka dhalte waggaatti bira teessus qoluma salaataa uffattee teessi kalaas walii galu jira kitaaba wayii tokko dubbisee jaartiin jaarsa biratti huccuu hunda ofirraa baastee takkaa huccuu xixiqqoodhaan taa'uun qabdu maali jennaan naamusa isii eeggatuu qabdii yaa kitaabni. Bakka kana naamusa kamtu jira. Ka ergamaa Rabbii alayhi salaatu wassalaam hadiisa sayyaatii maa jaa'anii Jibriil. Jibriil natti hin dhufne takkaa gaafana dhufoo illaa wa'ana fi mirqi Aayishata. Ansoola Aayishaan keessa raftu ana achi keessa ciisu Jibriil na dhufaaya. Waligala jiru. kanaaf Aisha ergamaa sallallahu alaihi yeroo isiin xaara dhabde waan jonfatta ziriirii huccuu xiqqoo takka kanatti of marra iskaa Aisha wajjin teessee jaartii jaartii biratti waan jeen sahabbicha ergamaa rabbi alayhi sallallahu alaihi ihfaz awrataka illa an zawjatik qaama kee kasaalaa ajnabiirraa nama alagaarraa tiisadhu yoon fi jaartii kee taate malee walii gala jira kanaafuu bakka kanatti yoo namni fookas godhee qaamaa qalbii itti deebi'e harka dhibbarraa sagaltam bakka kanatti bultiin digamu jirti jechuudha. Namoota bakka kana akkuma alagaa takka akkuma dinabii takka akkuma waan qaanii takkatti irraa cijaa walaakin ammoo summii mana diigaa bakka kanaan gaduuf jirti jechuudha. Waliigala jira. Waayi. Maayitan. Shittoo dibachuu mana keessatti jaartii shittoo jaarsaaf dibachuun waan amma akka unsii as galagalii baquuraa jira. waan urgaa'u hedduu jira kajaartii mana keessatti ijaarsaa fudhatu sittoolle ergamaa rabbi alayhi salatu salaam sahabaa waan ta'een guyyaa jumu'ataa huccuu bareedduu uffata wataxayyabu fa'in lam yakun lihadikum xiib hattaa waloo min xiibi imra'atihi tokkoon keessan sittoo waan dibatee nama keessatti gadi hin ba'u yoo dabaleef sittoo jaartii isaallee dibatee nama keessa gadi naa ba'u jiru guyyaa jumu'ataa jaartii mana keessatti sittoo ni qabdi walaakin jaartiin sittoo godhatee karaara deemu dhowwa mana tii keessa sittoo godhatee teessee jechuun qabu barbaachisaadha sun amma. طيب خيتيانو الاعتراف بالخطأ الاعتراف بالخطأ يرو هدو بك بولتين اتي لا لم تيجو لديغا مدف بك خن جاسي بدي قدو دلقي منا خنا قيتتي مالي وانيان بدي خردو اتي نبولت موانا اتي بولت وان بدي درزي جرتك أزغرق ليتم بدي ساتا فرطو dhalaan gariis rabbiin namatti hin godhin badii feete daleedee yoo jaarsi waan akkanaa daleede jeen fagoo isiin jecha jajjabaa fi arrabaat saboona bittee na teete takkaa mana keenya na deebi maarii xiyyaa mala fanaa kee amma wahuu matuu yaa takka qaraatii badii takkaatti dalagamte jecha bareedaa takka qawluun macruufuun wa maqfiratuun min rabbii khayruun min sadaqatiin yatba'u haadha yatba'u haadha rakkinni dhufuu yoo agartee anta fabaadir yoo rakkina isiin daleedee hangee isiin balleessa isiin jettuun eegin dhugaadha yaa badiintu wanni itti gadi dhufti anaa waan akkanaa si godhu baate si godhu dhabe tanaaf waan akkanaa dileeydaadha mana kiyyaa dhiifama dhumatte. فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام نما لما خولبهم خولبه خدروا بدي في دسو شريان سنين خوتو دي فما غافت جنن وخيرهما الذي يبدأ بالسلام إذا جعل ثاني نما دروا على ربو سيار كما ربي عليه الصلاة والسلام جاتين تبليستي هذه الماخيتي المنماتي المين ماخو uumarraa dogongora uumarraa badii dalag badii isiin daleedeef teessee halkan kana guutuu hin naannatiin dalagame wanni kun dabare moo waan ganaa dhufu jiru waan dabar dhiifama godhiif واعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ولي فردبرا ربي نكيت لي فردبر يوفيتا خنامت ربي سبحانه وتعالى أمتك كافرة قرآن خيستي قرآن خيستي جار سافي جارتي من خيسة ولي جرو namni kun walii yoo inni fi walii gaqqabuu danda'ee takkaan waliif gaqqabuu danda'eef rakkinni mana kana keessatti yoo dhufellee yeroo sunitti furmaan itti kannama jechuudha. Rabbi subhaana wa ta'aala uummata muna kaafiraa dubbateeti. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله أمة كافرة حقرتيقوا يا بريو دون اللي فول ربي دينا يا دنكم أمة خناف أرارما دي ربي سبحانه وتعالى duba rabbiin ka ummata munaa kaafiraatiif araarama irra dabraaf jee osoo jaannin bu'ii yoo jenne jaartii teeta mana keessa jirtu sa halkan hoggaati fadhinnaa qabdu si aarati battu sa yoo guyyaa ala oolte mana keessii qabdu sa ilmaan keessii guddistu ta'atii kana gartee jiruu uumnummaa irraa jiruu buhaaraa taasise as baastana irra dabruu fi dirqama jechuudha. Walii galii jiru. Yeroo hedduu bakki itti inni dhiifama naa gaafatu. Manuma kana keessa namni torbaan takka guutuu afaan waliin dhaabee osoo meeshaa waliin tumu inin toggaa kophee dhufe kophee itti marbaafate mana kan seenuu tanaan sana gidduu maaltu dhufa booruutu mana kana keessatti argama furaan gartee qalbii lameenii bakka kanatti ni bada jechuudha akka furaan qalbii lameenii hin banne yoo ati dogongorteellee isii dhiifama si haa gaafattu yoo ati dogongortee dhiifama gaafattu yoo isii yoo isii dogongortee dhiifama si haa gaafattu yoo isii yeroo takka takka tajaajil mumkin tajaajil yeroo takka takka bu'aa balleessitee fa'a afaan qattee faatiisi. ati hijaasun qomattiin qabatinii fi waan akkana kana kana dabballeessee walaakin ammoo waan akkanaa ganaatiin deebiin hogguma sunitti waliin maramaa ofii walii wadaa imimmaa hin addaqa jiruun teessan bareedaa deemti jechuudha. Kaitiyaanu. Yeroo takka takka jaalalchituun karaa tokkoon taati. إذا كانت الحب من طرف واحد daalalti gaafa karaa tokko qofaan taate manni kuni baalaansii hin qabu isiin jaarsa isii kana xurii miti mitiin takka rabuutu feetu akka rakkinni jaarsii kana dhufeetu halkanii guyyaa isiin jaarsasii kana lubbuu baasiif ولكن إني أمو نما تكو نما هيان تكو نما وان جالتي تين بيني يوم ما أنت هذا تكو هذا وتشو رب الفتحان بيتني يو تعرف على التيني تعرف سنة التيني دين وتشو رب اللي سنة تاب بايتب إتام أنتو yeroo yoo jaalatti mana keessatti jaarsi akkan jaarsi jaalatte jaarsi yoo isa kanarraa quban qabaanne jaalala isaa dura itti dhiisee bakka kana rakkinaa jira akka gartee haanni gararra jiru kun nuti irra bal'ifamuu ta'u dura haada kana fuudhee achitti haada isaa kanaas dhiisee kasii kanatti shaakalama qofe. Rakkinni kun maalirraa gadhufe? Rakkinni kun maalirraa gadhufe haanni kee gama naa jedhamee kan si gama siisii dhawuu dhabee wanni si laa dalagamu tuulaa jira mana kana keessaa. gama keetti waan takka godhuu hin dandeessu bultiintu wasaasa yoo gama gama qabaniin deemin gama tokkotti hin danda'amu bultiintu akka dhadhaaraa sadiiti okkoteen dhadhaaraa sadii malee lamaa ni teeti lamaa miti takka ni teeti dirqama gama isiirraa yoo jaalalti gadi hin dhufin dirqama gama isaarraa yoo jaalalti gadi hin dhufin takka kophaa isii mana kana keessatti gaastiri kumaatu isa qaba tokko kophaa isaa mana kana keessatti gaastiri kumaatu isa qaba wanni takka kan jijjiiramu hin jiru gaafa waliigala jira. gaafa kana akkam godhu ilaaja godhiif dawaa godhiif rakkinni dhiiroo gama masruufaatiin dhufe masruufa sirri kan nuuf jirtu rakkinni gama hirribaatiin dhufe if deebii ilaali dhiiroo rakkinni ati guyyaa dalagaa ooltee halkan isaa malee manatti hin galtu bakka sun laal dhiiroo saahibootaa wajjin halkan guyyaa deddeemtaa haqa isii mana keessa biran teessu lakkii moo waan uffattuu fi waan mana keessatti fayyadamtuu manatti deebii ilaali yoo wanni rabbiin itti si ajaje. wanni silaa jaartiin jaarsarraa eeggattu hundi si biraa godhamte eegasii muciyoon tun yoon ifi rakkiinni isii habakkaasa sa'uu didatee anta hurrun wayi hurra mana keessatti namni gaasirii wal qabsiisuudhaaf dila maallaqaa baasee jiruu bareedduu namarraa kophaa ba'e mana kana kophaa isaan jaaranne yoo manni inni keessa jiru gammachuun qabaanne mana sun diigee kabiraa barbaadu qaba jechuudha. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa mughiith. مغيث تقول صحابة إرقام ربي عليه الصلاة والسلام بريرة لين صحابة إرقام ربي عليه الصلاة والسلام من إحدى الصحابيات النبي صلى الله عليه وسلم وكان مغيث يحب بريرة مغيث يكون بريرة لقلو باسف بريرة نمو جار سيسي خنا هنسيت قابتك إرقام ربي عليه الصلاة والسلام عباس من عبد المطلب أدير ساتي وجه نصوتها وجروه جاءت بريرة تسعى بريرا في جاد افتيب ومغيث يجري وراءها مغيث لين إسي بودا ويطوف بها إسي إسا كان جلفيه ومغيث يبكي وتسيل الدموع على خديه مغيث خنبويا إمما نتاكن فولر ملا إسا كان را إمما دقوق تاكن جلفيه وبري وبريرة تضحك بريرا قفلا كان درفيج أنتو تاتبا أدر لبو ويتخن إرجما ربي عليه الصلاة والسلام عباس يا ميتم عباسي وانتني عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث يا عباس نجا يبدو جال لمغيث بريرة في قبو في جبة بريرة مغيث في قبو من نكون جارتا في جارتي جارتا في جارتي إسيني بلسومتين ندران قبرتر ولكن من أنا خيسا نجا ولجراج ترى guyyaarraa muqalliba alqulub intaluma ganama duraasi malee jettee akkanatti warra isaaniitiin dhagaa walitti hattee duniyaa tana guutuu wanni sinaa soitan nabi ta'etu gaafa kansuma kana arguu dadhabde jechuudha gaafa akkas taate ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam wayitee isaanitti dhufan waan jeen bariiraa jaarsaa kee kana maaliif hin jabeeffan ataamuruni yaa rasuulallah ergamaa rabbiin ajaja akkaan isin deemu lakki ansi najaju innamaa kuntu atashaffaa magantumaan isin gidduu laalu fareenaani idan laa haajata liifi inda kabadoote waan jedhe erga maarab salaa sallam mugiisi alliqa amma kootu farree jaartiin tee dawaa gootee fi gama hundaan waan ijaaj dawaa gama hunda itti gootee yoo isiin sanuma taate wallaahi rabbii sii jira jiruu bareeddu haarootti barbaadadu wain yatafarraqaa yugni illaahu kulla min sa'ati yoo isaan lameen addaan bahan rabbiin isaan lachuutu ni duroomsa أنا ربيت بعلم سينجد فبعثوا حكما وإن, وإن, وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا ماذا إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما من قد دوغ ملا مين يرغني يوني في قرتي من خبر يدتي waan gaarii yoo ammoo manni baree inni halkanii guyyaa inni dalagee fidu isii maallaqa isaa kana dhiirri nyaachise inni deemu waan akkanaa godhe gizee inni ala oolu isiin ganda keessa halkan hoggaa ifa manni dukkan ifaan manaan jiru ijoolleen ganda keessaa boce isii talaboota waleessiin ganda ollaatiin jira mana bada duusee yoo rakkinni qulfii ganda ollaatiin si haa gaafa rakkinni dilloo kun gadhu yeroo duraa ati facizuuhunna gorsa wahjuruunna fil madaajic bakka hirribaatti oodiin san booda wadribuun harkatti ilaadhu dhayi san booda warra manguddoo gamanaa gamanaa fidi dadhabdeemi wannummaa mana keessatti tana malees jaartiin tula jira jechuudha. Shari'aan Islaamaa waan dhufee dura ilaaja gooti dawaa fala itti gooti yoo falli kun hin jiraanne mana kana keessa gubadhuu taa'iniif jechuudha. Yeroo hedduu uummanni kun uummata jaalalaan bitame isiin tuqaal kennu guyyaa mana keessatti wallaahi akka ijoolleetti keessatti abbaa mana isii saahiboota isaarra hoggaa mana ni dhufe sii ta'uu deemu fudhadhu harkuma itti darbitu isiin tun gaafa kana mana kanaan deemu jirtu immoo abbaa mana mana kanaan deemu jira gaafa kanaaf irraa waraqaa isii haa kennu yoo inni isiillee mana keessatti kheyrii osoo dalayduu inni halkanii guyyaa isticmaar sa'aa malee dhufu nama oyinna dubbise jaartiin mutadayyinaa nama nagiyaati jaarsii halkan hirrafu halkan baala kanaa fi shiishaa kana rabuudha muciyoon tun guyyaa hoggaa dalaydee iskuula deemtee galgala hoggaa galtu inni guyyaa dalagaan qabu sa'aan inni baala balaa kanaaf dura guuru halkan isiin galgala galgala rafufeeti xiqqoo nyaateetuma itti lafaa haa mucoo irriif maa kan walumaan rafu يرى وجيرف أما سكن مغرتي درك إنما جديدو هنديو خربين سبحانه وتعالى وقدموا لأنفسكم مقدمات الجماع داتي تبتشتني أو وسني مالدن راني مثل إني أكما نما متوتا نجديدو تم درك ما لفت دربيتم يصير في الدرتفا ما رغوتي فيه فايدان دي تخيتك جاف جاسي ربي سبحانه وتعالى أنا متن ولله سمح الله نما هرارتي بك خان اللي جروني قليلتي سمو في خيتا بس مالفين جي sa'aati laa isiin fadhinnaa qabdu sa'aati haraaraatti jirtu sun sa'aati laa isiin rafuu feetu sa'aati mirqaantee dhaabbattu sun sa'aati laa isiin ganama kaatee waa dalaguu feetu sa'aati rafu jirtu sun yeruma takka iskeejuwaalli keetii fi kasii kun walitti dhufu jechuudha waliigala jiru sa'a isii mana firaa tolchitu ati akka saree raftu sa'a isii silaa deemtee waa gootu sa'a namti lagootti mana keessa yeruma hundaa'uu namni waan kana rabbiin isan mokorini intalti waan kana beektee fi dhiirti waan kana beektu gaafa wali dhufteef mana isaanii kana keessa jeequmsi numa argama jechuudha. Jeequmsi numa argama. Jaartii ta'e barsiisi. Jaarsa ta'e barsiisi. Yoonii fi shaa'iin gurraattiin isiin dhiidu kun yoonii fi haraaraatti ta'e irraa dhoofi. Shaa'iin haraami. Haraami shaa'iin? Haraami miti. Yoo shaa'ummaan gurraattiin takka ta'ananii maastikaa alaa aqalli taqdiir maastikuma lubaana nyaata kadha. Yoo haraaraa itti ta'e mucioon sa'aa qabdi sa'aa sun yoo maastikaan kun gadi dhufneef inuma mana kana keessa gammachuun qabdu akkuma tokko bara qoccooyte balaa yoo buustee waan sun illee irra dhufu. Sammuu mana keessan dura jaalatti isiniif adeemtu waan haraaraa fi suusii daabu mana keessan keessaa qalama diimaa dhawa manni keessan isiniif bareeda. Walii gali jiru. Faayif. Faayifiyaan. عدم نقل الكلام إلى أحد الزوجين عندما يتشاجران في موضوع ما دارسا في جاتي ولا بن يرو تكا تكا نمن في جدد بن مالو بعد أرارة إثين أرتي وان برا تقول لنا أري وان برا جا نمت تيتان جدود يمغو خسيلا أغرتي منا تول تجان هاي تجارتي كيكو دوغان سيجالة دار برغافة خالص وانا كان كان جي برا كان كان جي تاسس كون دوغان سيجالة دار والله يعني جارسي خيكون أكمل تورشته ولي جلاتو نديته هارا وتمشوا تنا دلعا باسم جت مالجا إثنين أما منا كيسا وما تقرأ ولد مالجا أنا والله واي نيسين جوان سيني بولتيتي دي دي جما أثيرا بيتياغر غارون دبوتة جنتان ديت مرة غارا غلي خوتة مچو تنا منا كينير كتبنا أنا كتتي إرهدو نما جارسا في جارسي كدو وادو بتو نما جارسا في جرتو أدا غورو فاتا ربي نما تقولين kaitiyaanu bakka hirribaatti bakka hirribaa kana yeroo hedduu irra deddeebi'u jiru yeroo hedduu irra deddeebi'u jiru maaliif yeroo hedduu quraana illee yoo agarree hadiisa illee yoo agarree waaqica yeroo amma jiru kana yoo agarree bakka hirribaa tana namni yoonii fi waan qaanii takka saalfatuu jaamu yoo bakka sun irraan kaaseen zulmii miila lamaan deemtu bakka sun gabbaachu. Rabbiin subhaana wa ta'ala quraana keessatti أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أصلي الرفث يجو أفان عرباتي جتش نمني يو أفان دبتي نمني قرتي تقو قاني تربو فكاتو أصلي الرفث يجو ربي مالي في جتش سنفجد مجناني وان جانين بقي ريباتي جارسا في جارسين جتش قرتي نمني والتي والإنجيخ gurri isaanii isaan dhaga'uun dandeenye bakka hirribaatti waliin jaal. Walaakin atummaan jaartii wajjin taphatu jirtu kun bakka hirribaa hoggaa geessanii maa suma jettaan garte. Maqaalee ittiin dhooytu akkuma tokko gartee ma jettaan waan kana jetta. Waan sun bakka kanatti idaamaati abbir yoon ifi waan si keessa jiru sirri baaseen dubbatin yoo isillee waan isi keessa jiru sirri baaseen dubbatin bakka kana hadiyyoon gad oobaati. Bakka kana hadiyyoon maal taati gad oobaati. kitaaba wayii takka dubbise naannawa keenyatti jee namtichi qaanniidha jaarsaaf fi jaartiin mana takka keessa waliin rafuun jaartiin jaarsa gaafachuun qaanniidha innillee mana hirribaa qaba kophaatti mana jaarsaa jaanii ijoolleen oliseen jaartiin oliseen manuma kana dhufeetuma mana isii mana kophaa jira jaartii wajjin rafeetuma san booda huccuu isaa fudhatee mana isaa ta'ee ni cufata isiillee mana kana akkana nama alagaa beekti. ولكن إرجام ربي عليه الصلاة والسلام جبريل عزيز قراني خلا خيتتي هذا جبريل يقرئك السلام فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كبيري ارجما ربي واي عائشة خيتتي ارجما ربي خمة دبا فاطمة ارجما ربي تلفت وهو في مرت عائشة عائشة ولين أنسولا تكخيتك اسجرا فاطمة نتولسين تلتاتي يا ارجما ربي بيريخي كان كانت عائشة ملي نوخن الدون فرد يتبياني يناني waan jeen ergamaan rabbi nani jaalatta ee Aishaa jaalattu. Deemteeti waan isaan inni jeen beera suniif himti. Waan jetteen Zeenabaan deebisaan teenuuf fayyisni anaatu ture. Faat Zeenabaanis gaafa kaan hoggaa dhuftu wannabii sallallahu alaihi wasallam fi mirti Aishata ansoonuma Aishaan keessattu sun keessa jira. San booda isaa walitti dubbatan wanni daliilaa firaa fudhachuu keenya jaarsaa fi jaartiin bakkuma takka rafata. Walaakin hadiisa biraa ni agarra. Alfiraashu lizzawuj والفراش للزوجة والثالث للضيف والرابع للشيطان فراشي تكو خجارتي تكو خجارتا تكو خشيطانا ما لي خصدفا قيسما نقص دفتهم خاف رفا خشيطانتي حاك أباتو إرقا ما ربي عليه الصلاة والسلام فراش مقاده ملي إفي إرقا ما ربي بيري ساتي نداد رفتو إلام إرقا كساتي تقوبا رفتو سارفتو يرو تكتكو منقب جزي أكركين قبدو فا جزي يو داد رفا جزي إلماني وجفا فراش تقريو رفتو إليه وقبات إتي لا بس ولكن مو جالسة جالسين بكتك ورفن قلبي إنسان اللي تكتات قلبي إنساني تكتات طيب هاي قلبي تكتاو قيستي نمني والجالة خون سلا نمني دنيا رجل خون هن دنو جارتم إيساتا إيسافار صفة قافة أتي نمني ديم خون جارتم تي سلا سفار وما جارتي تيتي سلاسكي هاسويون من هاتفي يتاتيخ أتي أنت في أعلى الحب جال لرا في انت جال لا يرتيج خناف مجنون ليلى قيس بن ملوح هذا الشاعر الأدب العربي نما شاعري نما ولا لو باسو دنيا عربة تنقوتو قيستي نمبر وان تكوش تكف فجر مجنون ليلى مجنون ليلى بكم haleelaa maraatiti dhugaan maraate gurbaan gaara keessatti eegalee namni biraa abbaan kaa godhee fatisisu seenaa isaanii dheertuudhaaf qixaa isiidha dubbadam eega baqaa maraatu isaa beekee jaartii inni micoo inni jaalatus abbaan nama biraatiif kenne abbaan wanni itti nama biraatiif kenne isaan lameen wal jaalatu kana magaalaan dubbannan intalatiyya gurbaa kanaa jiran dubbateetti kan nuje silaa intala adeera isaati abbaan fuudhee nama biraatiif kanne. san booda gaara gale gurbaa maraate yeroo namni gartee walaloo irraa katabu itti dhufu ilma namaa kana ni baqata akka leenci reen akka leenca baqatuti takka akka reen leenca baqatuti san booda namti sun kophaa taa'eeti waa'ee leelaa tana haasawa namtiisa dubbisuu bad takka waa'ee jaalaa sawa san booda jedha dhufee wajjaa sawa shi'irii golee fasiti maal ka ja'uu ta'e ani yeroo namni waan biraa haasawu na baqachiisa yoo waa'ee leelaa haasawu immoo isin na dhiyeessaa ka jiru. Sigaru jiru. Yoo namni jaartii isaa lama keessa yoo dubbatu jaartichi akka namni jaartuma isaa tana gaarii ni dubbatu. gaafa kana anta fashilta fil xubbi jaalala keessa fashalte jettan yoo jaarsa keessa bira dubbatan mirqaantee jaarsa kiyya kana jaarsa kiyya kana intalti jaarsa jaarsa jechuun dhugaan sadarkaa jaalalaa gubbaa geesse jechuudha. Maa huwa qubbatul xubb wanni kun hundi goojjoo qaba miti goojjoon tuuta asaa gubbaa jettime jaalaltituun fiinxeen isii maalii jaanitu wal gaafatan fiinxeen jaalala namni kun dhugaan jaarsi isaa jaalata intalti dhugaan jaarsa jaalatti mee fiinxee waan kanaa maali jaaniiti. ودباؤني عربا الراسول ديفيسا بريد أبو إسحاق الحويني المحدث الكبير المصري ديفيسا فتح محبة قبة الحب في انتين جاللا بذل الجهد في إرضاء الزوج ولو في شيء من التفاهم جارتين الكنيقويا ولد شافتي ديمو وهم جار سيسي جمتي تدلقوا غشتي yoo wanni isiin daleedisu illee yeroo takka takka isii illee kadhibu ta'e ka isii cinqu ka isii miidhu illee yoo ta'e jaarsuma isiisu wanni sun gammachiisnaan wanni sun waan rabbiin haraama godhe ta'in waan rabbi jaalachiis taanaan isiin tun halkan guyyaa ol saaqqatteetuma deemti. Jaarsi gaafaanii fi jaalarraa maayyee jiru badlu juudii fi haadhal majaal wahuma mucoota na jaalachiisu halkan guyyaa yoo fi qaama qalbii deebi'e ummanni lameen kun gartee fi jaalalaa sun gubbaa jiran. ummanni kun furaan jaalala isaan harka jira banatanii seenuu danda'u jechuudha. Yeroo takka takka namni osoo fedhinaa jaartii hin laalleen waan takkatti dalagu waan kana nyaata tokko fedhu. Nyaata kana jaartii isaan feetu. Nyaata tokko daleeyti. Gaafa isiin nyaata kana daleeyte abbaan mana isii daabboo fi aannan fa'aarraa nyaata. Ifumaaf godhattamu isiin godhan. Gaafa kana bakka kanatti furaan jaalallee bu'ee jiru jechuudha. Baay'ee. Kaysiyaanu yeroo hedduu akif cuyuba zawjatik badii jaartiin kee dalayde isii tanaaf isaan oolin isii tanaaf dhiirti gariin xiqqoo lilmeentu yooni fi qiblaan gamana garagalte kookoo kookoo laal lilmeentu ganama akkam turte akkan laal akkatti jirtu amma dhiirti gariin mana keessatti wallaahi rabbi namatti hin godhini akkuma nayyoo fi inni takkuma jechuudha akkuma nayyoo beetanii dhibeetanii akkuma nooyee fi inni takkuma jechuudha mootii koolki kajaaniin waanuma xiqqoo takka waan gamana jiru yoo ijoollee mana keessa waa goote ijoolleen kan dhiisaa dhiisa aadatee sayyaama maali wanni kun. Gaafa jaartiin badii isii xiqqoo xiqqoo mana keessa jiru jaartii uleedhaan gubbaa dhaabbate wallahi yeroo xiqqoo boote jaartiin tun waa'ee isaa kan is keessaa baasti takka rakkinuma bakka itti baatu ilmaan kanaa wajjin bakka itti deemtu faa dhabaa fi takka maqaa itii ka'ee gara eeggachuu faa إفيتيت إتمالي جعل الأنسولي تاوتنجل خناف عبد الله بن عباس رحمه رضي الله تعالى عنه كل بيت لم يبنى على المحبة ولكن بعضها بنيت على الرحمة الرهدوم من نما جعل تنجارم الرهدوم من نما تكاغري من نما رحمة الرتجارم ربي سبحانه وتعالى قرآن كي تتبتين وجعل بينكم مودة ورحمة جعل ربي من كي تتبتين yeroo takka takka rahmataanii manni kun deema jechuudha. Jaarsi mana galee manatti ol galee jaarsi isaa isaan saakkaa ammaatti wanni isii mana keessa uffatu waan isaan gammachiisne wanni isii mana keessa gootu waan hin taane ilmaan isaa guyyaa deemanii iskuulan baratan ilmaan ganda keessaa kubbaa taphatan tuulaa jiran hoggaa kan ilaale yeroo takka takka jireenyuma isaanii keessa kutaffaa ilaalee maaliin godha rabbiin naan fadhe jeetuma obsee deema jechuudha. Gaafa kanan shukur rahmataanii intala sanaa waliin jira malee jaalalanii miti. الذهبات هناك ما يسمى الحب وهناك ما يسمى الشهوة لتي لم يكن أفان عربا قيستكم ولبتي أفان أرمو قيستي والأبيج وان جال لجامو وان قد فإنا جامو الدباسة وان جال لجامو مني إسلاما فإنا رتيو جارمي قويا قبابا قيستي ديغميجو ما لريو جارمي jaalalaa fi raxmata irratti yoon jaarame ammaan tan yeroo takka takka dhalaan dhiiraaf dhalaan kun wal jaalatti miti waan jooni waraqaatti katabee siin jaaladhee san booda siin jaaladhee na ficcisi siyaani miti hin jaa'u kas na ficcisi sin jaamu hin jaa'u eesi jaaladhee jira jaalala fedhiinnaa tiyyaatti jaaladhee haga fedhiinnaan tun narraa dafee jettu na ficcisi gaafa fixate hoo gaafa fixate hoo qabda jaalaltii jaarsaa fi jaartii ليس له نهاية ما يهن قبضت وندما بكان جر وندما bakka kanan jiru isii amata torbaatama saddeettama ardii illee walii fudhatanii akhiratti illee walii tokkuma jechuudha manni. Fayyid. Haitiyaanu. Baduma sana irratti jechuudha. Laa turbit almaadii bilhaal. Aw bilhaadir. Badii jaartii keetii dhiisii gariin arra jaartii hojii wal dhaban arrallee walitti dubbatan manguddoon jirti dubbattii walii araaraman kutan. Amata dhufu yoo isiin badii xiqqoo takka daleeti. ne dhiisi waan arraa sana daleete amata gaafa kaayini yaada tapaka kana waan akkana akkana na goote badii isii fuudhee wakka anna urraa yala'e akka waan isiin amma laaltee agartu badii sun takka takkaan fidee irra qara jechuudha. Saduma sadii miti. Ta'uu hin qabu badii dabartee yoo fi ofii walii gootan badii sun fiddee qaama madaa namticha kana qaama isaa madaa sun dhuftee hin waraaniniif. Sira dalage badii irra dabartee miti. كأن لم تغن بالأمس أكون نسل دلق من سموت خيسا بس التائب من الذنب كمن لا ذنب له نمني وأنت كبليس إيجا سيوتو وربي ساخرت ربي سن غنا يسنك أبا إيجا أرارم تيف وانسو غنا تنخاسم وانسو غنا تنخاسم يوكا اتخاسو تاتي أمو إيجا ريلي غرتي إنوكو gammachuu sirraan qabu mucoontuun hijaa guddatti deetoo bakka waan godhu fadullee yoo ittiin badii daleetillee firaatti dubbatu jaarsa yoo jaartiin badii daleeti akkan malee lafa laalee bira kutuufi jaarsa yoo jaartiin badii daleete wanni kun badiidhaa waan akkanaan dalagiin hajee kamtuu jaarsa dhugatti. Maayitan dhiirti gariin hamtu jechuudha yoo jaartiin waan fedhe mana kana keessa daleete lafa laaleetuma uummata kan jedhu callisii bira kutu. Namtichi kun irra kutuufi jira moo mucoo tana jaalalisiif keessaa baasu jira. Keessa baasu jira jechuudha. Yoo isin waa balleessite nama wal jaalatu badii wal dura lafa haa jechuudha. Namni kaan immoo maaliif dubbataa jiru adiisaa kan rabbiin nama kore mujata inni kan boodi maal agarta kan moosoo karaa deemu fi naasawaa deemu kan agarta maal taate rakkina mana keessaa tokko kan naasa isa jagate akka akkas hin taane badii jirtu yeroo takka takka dhalaan tunis rabbii si haqateelchu ala bareeddeeti mana keessan bareechu fayya bareet ala araddaa tate ala ararraa manaa mancaa yoo ala laate maashaallah bareeddu uffanni si yoo ammoo mana sitti ol garagalte haffaadhaan ijoollee kaleessa huccuu irraa baasse takka wanni taanaan kaleessiin sitti nyaate dinquma kana jire jechuudha. Boosa afaan warra boorsa yaani walii galu jira. Akka akkas hin taane jaartiin mana keessatti qaamaa qalbiidhaan mana isii kana keessa yaadatti yoo gaddeebiste mana kana irraa nageenyi uumama. Mana kana irraa nageenyi uumamu jennee yaadama jechuudha. Haitiyaan. وان قرتي المرأة الزكية والزوج الزكي جارتي فتنة جارتي غاري جارتا غاري من نخي كسي بلي ديوتي سموتي قد ديبتي من نخي كيستي ما يسمى مجالس الغفلة حاسو معنى كم حاسو معنى كم جارتي انت قندك زينكتو حاسو متونتي jaarsa kee manan taa'uu goojjoo taan seena goojjoo taan seena achii ba achi dhaabbata achi dhaabbatu sisu achi dhaabbatu sisuma mana kana ganda isaanii kana hunda hula hula beekee jechuudha eenyu mana keessaa amma maal godhu jira eenyu godhu jira bira jaalattii inni amma kana ganda keessa deemuun tun booda maqaa isaatii fi naamusa isaa xiqqeessitee fi osoo inni hin seene manatti isa gaddeebichi kanaaf ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam hadiisa imaamu tirmidii shamaa'il muhammadiyyaa keessa odeessu وكذلك سنن إسحاق سنوديسا أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما نما جالت خناس سوتا جالت كيفين تنكين درسا دبوق خيتي من نمتخل من نتاتين قريب خيسا قبا خي أكجر تتي اتشتيتي نمتي تخنا كأنه ولي حميم قولتين فوتين متخنا اتي دامتي بود أدان قولتين نما دي بيت نما دي بيتوس قياسمتي جيبي بود والجالتين ملاك nama jaalattus qiyaasumatti jaaladhu booda gartee wadhabu mala asaa an yakuuna bagiidaka yawman maa guyyaa tokko irra jibbamaa namaa sibiratitti argamu jechuudha bicha wanni namaaf dhaamuwan mana namaa dhaquu guddisu dhabu khayriilleen keessa jirtu yoo nifi ziyaaraa ta'e sagantaadhaan isinii dhufna ji ummata tiimi telefoonaan dawwale amma yeroo ammaa telefoonaan dawwale ziyaaraa guyyaa akkanaa sibiratu ammoo namni kun ganama hoggaan soolaa jalaa ka'e على أقل التقدير يو كم تكاتي من جهة تربت يعني شو يرى تدي سماتو سنجي خليه موبايله اتدي تنمني راسا فلتو ولي قال جر طيب ختيان التجول في الأسواق بغير حاجة جارتين قالوا من أباتي حاجاتك كاملة أكنوا في الرامة قالوا ما كيسا فاكرة مدتينش إن اللي قالوا من أبه سعال نور رادو مودي دجا سعال يويس رادو مودي دجا كانوا مقالا كيسا دنقرا كيسا دي مولا كوني قرتي أبو مالي ركينا تكابلا رب سبحانه وتعالى أنبيوتا تندرا حواس ثاني قبوسة يتيهون في الأرض أربعين سنة namni kan madda lagaa dhabee guutakka asii karaa kudha lama asii gaarisaa asii gaman osuma jahu miilli isaa kun isa dadhabu hoggaa ol garagalee jaartiilee fuula bareedaa argatu mana kan akkasii taa'e ijoollee ta'ee jidda fadhu deemsi muni shilingii godhe yoo dadhabde waan biraa takka waan egeree ta'e si fayyadu sun taa'ii dalage mana namaatti ol deemuun kun ulaa dadhabee yaa duruu nu deebi'e ammas namni hoggaatti ol seente gammadaa mirqaanaa kanan sa'iin alatti ammoo namni hoggaatti harka darbuusaa beekama. وقالت أقرأ سينا سينا نما جامع زيغال ولكن أمو نمني أكات أمام من ثاني تلسيتو نمني فدت ربي قرآن قرآن قيسة دبتيتي سورة نور قيستي ثلاث عورات لكم يرو سدي ساعة إلما ورت ألسين له وجر وقت الظهيرة يرو قرتي لك أنا بودا نمني قرتي وشوف الراباسي من في قيسة تشيسو من باغي قرآن قيسة بعد صلاة العشاء صلاة عشاء بود دار سافي جارتين أباقي ولتي دامك ولتي داتو بدن أتيري شاهد أتمنى موت أنت أمتك أنا هل أنت مرسل عليهم برقاء أمتك أنا قرتي أتي وارديات أنا دي تكا أمتك أنا زبنيا ربي سيقولي اتري تجي الشايب وده من أنا مالك أنقارينك وبعد صلاة وقبل صلاة الفجر يرو سبي سوي سكر من لفاقو نمنك نتشوفا كما لجي ساعة سنيس نما غري جرا غويا بالا كن فايا حلكن الى سانك ور منا اتياسو اني ور منا اي اوسما اد اوسما اد اتياسو سمبودا نمني بيعرف خيو خطيج sadarkaa kana sin geetiin yeroo takka takka nama akkasii ofirraa hari'uu fedhe isuma akkana mirqaalee lafa goleetti haasa'u haasa'u isaa kan nama garii ka'ee deemu jaaniin Israa'eel waan itti akka fuuzaa kumaan biitoo kan nama deemu jettuu kan akka itti deema karaa gadheetti osumanis haasa'u jiru taa'iituma fa'aa mugeeti inni fardi haasa'ami ati karama taa'iituma muu mugeeti sababni muuda'ee inni dadhabee madiina edda qaaxiraan bulee ijoollee takka haatu qaaxiraan bulchee madiina ka'ee deema minagaa mana keessa rahaa goote waligale yoo akkasin taane ilmi namaa kun wallahi dhugu yoo amma taajiraan gadda galchanii gara manni akkatti gammadu namni kun cabeetuma asuma keessa wanni inni mana taajiraa kana bu'aan buusu ni jira jira nama halkan aruuzaa abaluu fi abaluu fuudha jaanii mana sun qaaxiraa bulan eenyutti isaan argite jira jechuudha seenii nama kana salaamii jaalalaaf namni nama dhufa akkasimi bar jaalala haddii jaalalaa sun irratti dhaabbadhu nama kana bira dheetee booda bushaa waan ta'eef dhaqi ziyaari saa namni daqiiqaa waa xiqqoo tokko taa'e afattee keessa taa'in dabari biratti. Maayitan. Laaqana nyaadhu quraanii waan ta'u gayra naaziriina inaa nyaatana waggaa isin nyaatan nyaata nyaadhaa walaa mustaanisiina li hadiisin abbaa kiyya bakkitti haasoo itti jiru deemu quraana ayan quraana hiikaan saasan walaa mustaanisiina li hadiisin haasa waan ta'isaniin bubbuhaarinaa gandaa ruuzaa ta'isanii dhoorka shareetti deemaa galaa mana keessaniif. nama tokkotu biyya takka irraa biyya takka dhufe yeroo gabaabaa kana keessa amata torba jaartii walla gari yaa jama'at alkheer bakki inni dalagu sun torbaan lamaa fi namticha kanaaf hayyama kaniti gurbaan saahiboota hedduu qabu yeroo gabaabaa baatii qubaan isin lakkaa'u kana keessa jira gurbaan biyya sun irraa dhufee biyya kana qubate jechuudha torbaan lama kananiif saahiboowwan isaan kenni guyyaa mana guutaniif habira buluu habiraati habiroo oolu habiraati wallahi osoo jaartii wajjin guyyaa takka walitti midaamin addaan kaanii kutan. Saahiboota hedduu qabu torbaan lama akka nadeetu. Guyyaa kanaa biroo oola galgala kaanii bira bulu. Gurbaan isaanuma sun cinaa rafa jechuudha. Jaartiin mana haa ta'e azaaba moo azaaba miti. Shariyaa Islaamaa fahamuu dhabu dilli kun jechuudha. Kayitaan. الجلوس إلى التلفاز ومتابعة المسلسلات يرو دو جارتين أفلام داد داتك تي في غنقيسة مسلسلات تيسيلات ساعة إني اتهاج مسل تكو نافة تكو نافة ميتين بكخد أبد أبد وسميتين كما خد أسكف نمتي تكو مالتا dadhabee qara futaa jechuun miskiititti ganama keessa irraa dalagaa deemee walii galu jira. Wanni ati ilaaltu wannummaan xiqqoon ati akkana tuffattu tun dhabiin roobaa tun galaana taatee booda bultii kee tana diidi jechuudha. Walii galu jira. Baay'ee. Kan itti aanu. Asirratti wanni jiru. إرجما ربي عليه الصلاة والسلام إرجما ربي عليه الصلاة والسلام مسجد الروابي من مكة مسجد الروابي منقل لأن أتيو قنو قام منقل تجارتين تي سي ايتي من خير نما يواتا قرت دلقاي تو قابي أتشما مكة أتشما مكة جارتين تي ننجالة تنجي جارتين تي وسنجالة نم أكا جارتين تي سجالة تو أقود ايج أبال ايج أقودو أبال أوكي ريبات تبين gaafii yeroo hedduu kaatu bakka hirribaatti haasa'uu ni jiramoo hin jiru shari'aan dhoowwite moo dhoowwine akka bira agartan dhoowwadha bakki haasa'uun itti dhoowwaadha sodda uummasee maati bakku wallaa bakkumaan itti haasa'uun achi maaliif yoo jenne kun ba'uu unajua sammuu teenyas deebisa. Dhagalaa galaan inni fuudhama fuudha. Maaliif fuudha? Isaa karaa deemu jiru lagama kana gama duubaatiin yoo galaan itti fuudhanii dhufeema ni fuudhama fuudha. Maaliif fuudha? Hin dhagahu jechuudha. Bakka hirribaatti namni yoon fi wal cinaa dhaabbatee gizee walii rafan sagalee baasanii as geenya achi geenya hin jenne namtichi kun bakka kana galaan isa fuudha jechuudha. Walii galu jira. kitaaba nan dubbisa keessatti bakka kana hadiisni tokko ka bakka hirribaatti dubbachuun haraami jedhuuf. Hangaa nan qaree keessatti nama hedduu ulamaa hedduu gaafatanii bakka hirribaatti haasawaa waan dhoowwee na gara. Yeroo hedduu namni shaara hoggaa dhiqatullee dhoowwaadha bakka qaamatti dhiqata ililchillee dhoowwaan hin jirtu. عائشة رضي الله عنها تعالى وأرضاه وأنت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في جفن واحد ولتشو سانا تكويس تكابيشل تكويس تكنا واقول له دع لي دع لي بشان نادي بشان نادي والسامة بشان هاسون نرجم نرجم بكا قامت تكات اللي هاسون مانكم بكا يريبات اللي مانكم سغرار رؤسو تاني هاسو قفاتو قوة يشو طيب yeroo takka takka bakka mana keessa jechuudha jaartiin gariin jaarsa kabachi jaartiin gariin jaarsa kabachi yeroo inni hirriibaa ka'u yeroo nyaata qopheessuuf waan jettuun deema abbaa keessan kaasaa ittiin ijoolleedhan. Jettuuni deema abbaa keessan kaasaa takka gurba boo boo ittee miila kana maa godhe miilaan dhodhoo ittee cabba mana Gaafa jaartiin jaarsa miilaan dadhaboo eegalte tuffiin achirraa gabboo jirti beekii baafii. Yoo ammoo isaa waliin goofata qabaatanii waliin gammachuu qabaatanii jaalalaan yoo miilaa miti bakka fadhallee wal dadhaban gaafa kanumaan qabu isaanuma akkanatti halaala walirraa jiru. dhufee yoo miilaan jaarsa xixiqqoo eegaltee tuffiin gabbaate jaarsa uumusi fi wajji gurra isaa irra kootuutti hasaase suutatti jettee bareedaa jee mataa isaa kana faa akka inni lafaa koo suutaa mirqaansi lafaa kaasi bakka sunitti illee furaan jaartiidhaa furaan qalbiidhaa ni argame yoo ammoo gartee tuffii takkaa yoo fi lafa dodooyte tuffiin bakka kana gabbaatu galaanni waan kanarraa gabboo bultii diigee jechuudha. Maayitan. irina jaalaatti gad dhufeechu. Akka jaartiin teessii walii mana keessa gammachuun jiraatu yoo feete, atiin kun jaartii tee gammachuu waliin jiraatu. Dhiirti gariin dhiira gaggaarii takka jira. Jaartiin tee naaf hin deeffatin, jaartiin tee waan feete na haagoot, inni yoo isaatii wakaan akka waan jaartiin tun isimaaf duniyaarra dhufteessa. Ifii yoo ati ilaaltee dubbiin isaa jajjabdu, fuulli isaan banamu, gammachuu mana keessatti qabu ijoolleelee mana keessatti isaa wajjin taphatu koo jaartii waan xiqqoo tokko isa khilaafte yuqiima duniyaa duniyaa tana fuudhee wallaaf ati jaartiin keessi waliin akka gammachuu qabdu ni feetaa'e ati si waliin gammachuu dalage ergamaa rabbi alayhi salaatu salaam wa'ati ilannaasi maa yuhibbu nnaasu an ya'ti ilay an yutabi ilay ilma namaa kanatti dalagii waan isaa yoo si dalagan si gammachiisu ati akka kabajamtu ni feetaa'e haadha mana keetti kabachi akka gammaddu ni feetaa isii gammachiisi akka cinqiin sirraa fudhamtu ni feetaa isiirraa cinqii fuudhi akka isiin siif mirqaantu ni feeta isii mirqaansi walii galu jira baay'ee. Mana keessatti jaartii fi ijaartii wal barsiisu. Bakka kana baaba kana irra hedduun gartee hawaasaa dagatee jiru jechuudha. Jaartii ta'e akka isiin shari'aa islaamaa tana barattu li'anna waan amma jenne kana hunda godhuun sodaa rabbiitti hidhaa qabdi gariisiin. jaartii ta'e mana keessoo shari'aa islaamaa si barsiiste takkaatii malaaltu kana diisheetii laatu muhaadaraa babbareedduu yeroo jirtu yaadachiisi muhaadaraa suuf gadaa geeffatu yoo masgiida darsiin jiraate akka muhaadaraan jiraatte gaddiisu yoo ati rabbii waa si barsiiste mana kee keessatti kuututiin yeroo takka takka jaartiin tun hawumaan ba'i ni faatate ati wayi beektu jaartii ta'e waan jettu mee tiivii sun waan akkana kanaa jira yoo afaan isiin faamsuun kaaseta kana dhaggeeffatu takkaatii kana dhaggeeffatu waan as keessatti dhaggeeffatte kana galgala dhufees gaafadhaa guutummaa hin. Dalagaan baateef mun baaneef jaarsa xiyyaa na gaafateetee mucoon guyyaa kana irra deddeebite jechuudha. Kanaafin gidduu maaltu argame wanni isiin dhaggeeffatu sammuu isii garagalee jira kombollee jira salammadaa jaarsa isii oggaa dhufee himuu fi dandeesse jechuudha. Bakka kana kana gidduu barnoota gahaa argatte jechuudha. Mi'a kun illee si fayyadaanu malallaali siidii kallee harkattee mada dhaggeeffatu jettee hin dhaggeeffatu gahaa. Sirraa hin barbaadaa yeroon qabu naa dhaggeeffatu gabaabsi yoo siitiin sa'a tokko ta'e daqiiqaa diidama keessatti waan asirratti jiruun danaa miti ni mirqaante jechuudha. Sun asbaabuun karaa tokko kan ilmi namaa kun ittiin barnoota ittiin gahu ta'a jechuudha. Laatan sun hin danda'amu sun hin danda'amu sun haraam sun haraam. Roomaansii filma adda addaa ilaalinii atiin kun quraana rabbal aalamiinaa yoo gaddeebiste maahuwa roomaansii quraana keessa argate jechuudha. أكم جارتين جارتا ودي رفع في وان حرام أدادا لالتي تكا سألت امرأة انت لذكاته لما قلت عالماتك وقافته زوجي يجبرني جارتك يندر كاف في لما قلت حراما لالي أكان قلت بكهريباتي برد بلوتة صلب وان جي وان حراماتي جارتكين قمتشيسيني تنتديسي قرآن ربي الدين قرآن ربي مالجا قرآن ربي مالجا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم جاكين كأوروتيتي أكسيتتي ولين اتدامي وهم لما في الرأيق إسي ديقا قبضوا في قام دوباتي ولين رفين تتناتي أكمي أن شئتم من سوى قبل فالسريجر هادثني فالسريجر حديث عبد الله بن عباس إيتوها مقبلة ومدبرة ومباركة ومستركة فيتو إيوشتي فيتو دابدي فيتو غرقل شتي أن يكون بسمم واحد كاونسي كاو مغرتي فرجياته kanaaf ati halkanii guyyaa hadiisa gurbaa warra ansaaraa gurbaa warra muhaajiraaf hadiisa gurbaa warra muhaajiraaf ummanni muhaajiraa kun warra magaalaati magaalaa guddoodha warri magaalaa kun ansaarri kun lafa gartee baadiyyaati magaalaan madiinaa lafa gartee qotattee bultuudha midhaanii fi ooyiruu beekan waa'ee qilleensa magaalaa harraan beekan gurbaan gaafa kaan intala takka ta'uu warra ansaaraa ni haa godhate wakaanati ansaaru tashrihu nisaa'ahum sharhan sayyi'an jaartii wajjiin hoggaa rafan akka hamatti waliin rafan warra odeessu akka hamaa ta'een ammoo hammeenyi jiru duba wayita kana wayiteen talatan ni kaa godhate akka inni biyya bare sun jaartii tana godhuu fade jaartii waan jetteen tana na qabadu illaa alaa harfin waaxidin naa wajjin na cinaa ciisi tanumaan beekete taa fara qalloo malee bira na qabadu gurbaan kadhatee diitte a'a wal cinaa ciisin hadiisni basareet akka beenaani alaa jam namuu cinaacha mataa kan wal cinaa ciisu yoo tanan ta'in tabiraan dhaqqaba diteem duba ergamaa rabbii alayhi salaatu salaam haalaallu itti roomaansi khetiriisi dhiiroo shari'aa islaamaa baaba kana akkamitti furmaatatti kan jechuudha shari'aan islaamaatu shari'uma namni kana masgida keessa qabbanaa ta'u miti fuula goda hunda goda hunda ni seente ilmi namaa keessaa faayidaa ni qaba shari'aan dubbatti jechuudha yoo quraanatti nagarre jaan takka atumaa bakka sun irratti hin dhaqqabin duba wayita kana ergamaa rabbii alayhi salaatu salaam itti dhufanii gaafatan intaloon gubdufti maal rakkinni yaa ergamaa rabbii gurbaa warra kana kanaati akkaan fadheen si godhaadhaan jee wana keessatti ta qiblaa takkitti kana malee ni dideette duba ergamaa rabbii alayhi salaatu salaam isaa fi umar ibn khattaab keessatti aayaan bu'e hawwaltu rahli yaabbiitii yaan garagalchi jedhera karaa durirraa karaa biraa garagalchi waan jee ergamaa rabbii alayhi salaatu salaam aayaan quraanaa irratti bu'e aayaan quraanaa irratti bu'e kanatti illee bu'e maal jechaan nisaa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum annaashiitu walii galu jira tatanaachi ni jira wanni mani ni jira tanaachi jiru jechuudha. Tanaachi hin jiru warri salafaa waan jedhan laa tujaamicuu لا تجامعوا امراتكم وهي موتى جارتي تيسولين رفنا إسي رفكا رفكا بيتني غرباتكو علي بن علي بن أبي طالب دفي يا علي بن أبي طالب جارتي تيتنوغا ولي رف هدعو تقول هلكتني قتلتني نعجيست وولتتم هلكنو أكنا نبولتي تيه هوغا وجرب وان جينو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه اقتلها اقتلها أجيتي اقتل عجتي وعلي ذنبها دنيتي نغيتي أما قرباتو فهمو ددب مو انت لا فهمو ددب يعني فهمو ددب قربا فهمو ددب يجو إيا سيسين يجتو أتي أتي إيا سيسين سرينا يتقون يو إساتي دلي فرتيق علي يدو خنو أقاين نجيتي تي مجعون قلقلو نجال على أتي أكب ينان اقتلها وعلي ذنبها دلي ربينا ناغافة واتعجيتي جيت يوسف الجيشة تات ولي قال جر طيب هاي هاي تيان ها اي اي اي من نجيته وراف طرد الشيطان من البيت من كيس قال ترى شيطان باسي من كيس قال ترى شيطان باسي أكمل تباسا شيطان خو يوني في بلكي سينف بلكي ندي جمتي أنا في إرقام ربي عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم لو إذا جاء أحدكم امرأته تقوك يسوي تجارتي وجهي ولك دامو فقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهما ولد لم يضر الشيطان أبدا وقالت إلى جارتي جارتي وجهي وقارفو دعائي بكير ريباس اللهم جنبنا يا رب الشيطان رافقت nullee shayxaanarraa fageessi jedhee rabbi yoo ilmoota isaanii kenne ilmoo sun gara duniyaatti shayxaanni sirra hin qabu du'aa'ii bakka hirriibaa mana kee keessatti jaartii ta'e barsiisi akka isin quraana qaraatu jaartii ta'e barsiisi akka isin siidii muhaadaraa kaaseeta muhaadaraa kaaseeta tafsiiraa kaaseeta quraanaa mana kana keessatti akkaan isiin barattu barsiisi mana kee keessaa baasi waan rabbi wajjin wal jibbisiisu kaaseeta wallee mana keessaa baasi kaaseeta waan faayidaa hin qabne mana kee keessaa baasi بك خانت يوني في بك خانة جبيت إرقام ربي عليه السلام بيت يقرأ فيه سورة البقرة لا تدخل الشيطان ما نف قرآن ربي تكا سورة بقرة خيسة قرانتو شيطاني تبيهات أكب مناخي خانة يرو هدو نحن لا نريد الحب الجامد جال لقو قويدو تربين خيسة أركن قم نفير بك جالاتي توربتي كل رجال بك ربا يوربتي كل رجال bakka masruufaa dhufte kun rijaal bakka dalagaa dhufte kun rijaal bakka hundattuu dhiira ta'e nama garii garii hayyooti laatee baaba jaalalaa keessatti nambar waan walaakin ammoo deemeen dalagatu ibaadaa rabbiin qabu ollaa wajjin jiraachuun beeku hali kennii guyyaa inni yamuutu leelaawu leeluma isaa kanaaf du'e jechuudha. Kanaaf yoo nuti ilaalee ati hamma jinuun leelaa kanaaf wakuntu utai wakuntu idaa tayammamtu salaata waxawii waggaan gartee salaata salaatu fadhu أتيمم نحوها كما يتي غرغ لي ثلاثة حتى ولو كان المصلى ورايا وسوق إبلان ندوب اللي جراتي ليلان كما نجرتون أنجان كما سمو غرغ لي ثلاثة يو ليلان كما نجرتي جان كما نغرغ لي ثلاثة ولكن ما فعلت ذلك إشراكا بي ولا أمو غرتي شركي ربي تقولوا فقط من دلينهم جال ليلاتي تقولني نتقيا جال لكنا ربي تي إلا مقم فتنجتو يرو يدونني جارتني جالت جارتني جالتم ولكن جالتي تجارتي تجالتو ربي وجه ولت تفيدين مجنون ليلى خون سدركا وقاني في جند ليلى الرابات أمر على الديار أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار جند ليلى الراغود أنت خنا جند ليلى رابات الفيت جدار خلاص مقد سوني سنقد أتكلم وأنت وما حب الديار شغفنا قلبي جالتي قرتي جدارا واقع من أقولنا ولكن حب من سكن الديار جال لو الرق دار على خيسة قالوا تكن ورايا اللهم رب العالمين كافة ده ها ها ها Jaartiin kee jira jaartiin kee yoon fi bakka sun hundee isin jette jaartiin kee si dhoowwuu dandeessi moo hin dandeessu yoon fi atiitii jaalatte si dhoowwuu hin dandeessi. Yoo atiitiin jaalatte si dhoowwuu hin dandeessu. Yaan keessi galee yoo atiitii jaalatti jaartiin kee bakka kana daqii yoo isin jette yoo ati dheetti atiitii jaalatti hin jiru hin jirtu yoo ammoo bakka isin jette sun irraa gad deebite jaartiin kee dhugaan jaalatti jirtu jechuudha. Si deebite bakka kana jaalatu murteessaa jechuudha. yoo dhugaan jaartii jaalatte qaalii isii ni goote jechuudha. Ka itti aanu insha Allahu ta'ala boru osoo hin taane guyyaa biraa muhaadaraa takka ta qopheessu seenee jira. Tarbiyyatul awlaat guddisaa ijoollee ka jedhu insha Allahu ta'ala yeroo gabaabaa keessatti insha Allahu ta'ala muhaadaraa illee nuuf dhiyaate jechuudha. Ka itti aanu attaqtiit sagantaa manaa qopheessuudha jaarsaaf jaartii waliin ta'anii haa ta'anii ما يخص الأولاد وان جولي لاتسيم ما يخص البيت وان من لاتسيم ما يخص العمل وان دلقا إيسان لاتسيم ما يخص المستقبل فولدول إيساني لاتسيم ما يخص العلم والتعليم باب النوتا لاتسيم ما يخص الجيران واي حق الله لاتسيم دار سافجاتي من خيستي ولي مريتشو قبل نجو ولما رفني تمخاني ديمو ميت قل ما نرافت نتمال الرافينا دلقا ما نرافت جيني خينا خفر دراك المان كينا كم jireenyi keenya akkam ta'anii walii wal mari'atu jechuudha. Baay'ee. Itti aanu Rabbiin subhaana wa ta'aala jaartii gaarii gaafa si kenne ati milkoofte beekta. Gaafa Rabbiin jaartii gaarii si kenne ati milkoofte. Gaafa Rabbiin jaartii hamtuu sii kanne ati hongoofte. Kanaaf ergamaan Rabbi alayhi salaatu wa salaam أربع من السعادة وأفر ملك الرأي أفران الرأي الزوجة الصالحة جارتي قاري الجار الصالح ألا قاري البيت الواسع من بلا والمركب الهني يا بيتك مكيناتك يا بيت دمتم قاريتا يعني كم أفران كان غافر بنتنا ياتكن أتملكوته وأربع من الشقاوة أفرون قرأي منها الزوجة السيئة جارتي أمتو جارتي أمتو غافر بنتنا سموني أتي على فد إتي من خيسة برنتيت فوتي فتأسي وهم تك يو أتي على فد إتي تبلي توت أتم جافا خنا بك خنا خيسة تركينا جريج أوري خيتي لي جارتي تخنون نمر بيتو ولكن بك تك تأيل من ما أخون إلا فتيتو yeroo hedduu jaarsi jaartii tana maallaqa agarsiisuu fadhu gaafa jaarsi jaartii maallaqa agarsiisuu didee waa lama takka isaa jaartii isaa tana sirriitti hin jaalanneef qorqodaa takka jaartiisaa tanaatu horii yoo agarte dhukkee itti qabdi. Kanaaf bakka tana bakka maallaqaatti jaarsaa fi jaartii akkaawuntiin isaanii yoo ifi tokko ta'eef jaalaltii gama lameenii bareeddu. Yeroo kam yoo jaartii laaceelloo qabeenya jaarsaa sobbeetti jechuudha. Yoo itti kannite jaartiin garii maashaallah yoo ifi jaartii sumuunii takka itti kanne jabeessitee teessi waan fardi malatti hin baasu. Jarii ammoo yoo qarshii kudhan itti kannite edanuma qilleensa rakkeessa. Eessa keessa? Kaayee bakka kaayee hin beeku. kanaafuu yoon fi sheering akkaawunti akkaawunti takka ifirra guuteef jireenya isaanii keessa waliin deeman uummanni lameen kun wal amananii jiru jechuudha. Jaarsi jaarsiidhaa maallaqa achi kaayannaan amantii mana keessaa dhabamte jirti jechuudha. Baay'ee yoo inni bakiilatee ijoolletti kan inni ofirraa masruufaan gad danda'amutti irraa fuute jechuudha. Irraa fuute jechuudha. sadde muhaadara gori gitamoo gaafi gaafi baay'atan jaartii yoon fi jaartii masruufa kaa'ineef haraam hin qabu horii jaarsaa jaartiin jalaa fuutee jechuudha yoo maal inni bakka isin beekuu jiraatu jalaa fuutee yoo waan barbaachisu mana keessatti goote haraam hin qabu jechuudha haraam hin qabu gaafii bira qabdan muhaadaraatiin insha allahu ta'ala asitti irraa baana walaakiin himamuu qofaa miti كيف التطبيق أكم توجيرتي والفمانة ربي القرآن خيسان دبتا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وأن ما دبنا يقول ربي جاء وأن القرآن دبتا جرخون قرصة نما قلبي نساء الزلتف نما قلبي نساء الزلتف إن شاء الله تعالى جولي لما مسدين ندفه وان جان جاتي تين بيا كان هذه سنة دفنا يرو غبابا خسفر أبرق الله جانما فايدة مفايدة مش duraanillee isaan badiin qabaniinumaa waliin galuu wallaale lakka abadiin keenya deemnee firraa araarfana duraan ati walli akkasuma biraa bahanii dhufaniisa. Ijoollee murtii dhageessee itti jechuun inshaa Allahu ta'ala rabbi muraada isaanii haa guutuuf. Wanni barbaannu manni nama Islaamaa Yahudaa wal jaalatti. Islaamni waliin jaalatu akka hin jaamne Islaama kan wal jaalachuu qabu obbolummaa Islaamaa isin gidduu jira. Foonummaa afaan tokko dubbatu isin gidduu jira. Zargal ijaarsaaf ijaartummaa isin gidduu jira. Haadhatee haadha ilmaan keetiiti gama hedduun gartee jaalatti dhufti.